muteze amatwi ijwi rya amerika ku makuru n'ibiganiro tubafitiye kuri iyi saha hano muri studio muri kumwe nanje fide niyo ngabo naho zine munezero kaze mu biganiro byacu
icyuho hagati y'ibyo twohereza n'ibyo dutumiza mu mahanga kiziyongera ku mwaka w'ibihumbi na cumi na gatandatu mbere yo kugabanuka mu mwaka w'ibihumbi na cumi na karindwi na cumi n'umunani uwo ni claver gatete umushikiranganji ajejwe ikigega n'imigambi ya leta y'u rwanda avuga ku mafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye arimwo ibitero by'abagwanya ubutegetsi bwa nigeria ku miringo itwara ibitoro ibeshuzwa ry'amakuru avuga ku inyuruzwa ry'abantu bagera kuri mirongo itanu muri afghanistan insinzi ya hillary clinton mu matora ya mbere muri leta zunze ubumwe za amerika turayagaruka ko mu kanya gatoya cyane amakuru yo hirya no hino twabateguriye hillary clinton yatsindiye kuzogenwa n'umugambwe wiwe ejo kuwa kabiri azoba abaye umupfasoni wa mbere azoba aserukiye umugambwe ukomeye muri leta zunze ubumwe za amerika mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'icumi na rimwe muri uyu mwaka uba higanwa mu mugambwe w'abademokarate senateri bernie sanders yatsinze amatora ya mbere ya leta ya uh, dakota yo mu buraruko na montana ejo kuwa kabiri imara hillary clinton yatsinze amaleta ya dakota yo mu mpanuko new mexico new jersey hamwe na leta ya california perezida barack obama yarabahamagaye bombi ku telefone ejo kuwa kabiri yarakeje hillary clinton kuba yashikanye igitigiri gikenewe c'intumwa zizoshikiriza amajwi mu ikoraniro rikuru ry'umugambwe w'abademokrate mu kwezi kuza yongeye kandi ashimira senateri sanders kuba yashoboye gushigikirwa n'abanyamerika miliyoni n'imiliyoni no kuba yatumye abantu bakurikirana ibibazo nk'ivyerekeye urugamba rwo kurwanya ubusumbane ku bijanye n'ubutunzi umufasoni clinton yarashikirije ijambo abantu isinzi bariko bazungagiza amadarapo ya amerika mu gice ca brooklyn muri leta ya new york ku muhingamo w'ejo kuwa kabiri yatangaje ko buzoba bubaye bwa mbere mu mateka ya amerika umupfasoni agenywe n'umugambwe ukomeye kugira userukire mu matora y'umukuru w'igihugu abategetsi b'igihugu cya afghanistan bariko barabeshuza amakuru y'igipolisi avuga ko abagwanyi banyuruje abantu bagera kuri mirongo itanu bari muri bisi mu ntara ya kunduz mu buraruko bw'igihugu mu gitondo c'uno munsi kuwa gatatu general mohamed kasem jangalbag umutegetsi mukuru w'igipolisi mu ntara ya kunduz avuga ko iyo bisi yari itwaye abantu mirongo ine n'indwi yamara inteko zijeje umutekano zashoboye gutabara bake muri bo igipolisi kiriko kirategura muri iki gihe igikorwa cyo kubohoza abasigaye yamara umuvugizi wa burumatari w'intara kunduz mahmud danish yabwiye ijwi rya amerika serivisi y'iki afghanistan ko abantu cumi n'umunani banyurujwe abandi icumi bamaze kubohozwa avuga ko abantu bari muri bisi bose bari abasivile bari birukanywe mu gihugu ca iran bashaka gutahuka iwabo nta mugwi uriyitirira ico gitero iri nirigira gatatu abantu batari bake banyuruzwa mu minsi icenda irangiye abo bantu bose banyurujwe mu buraruko bw'igihugu ca afghanistan abagwanyi b'abateribane barishe abantu batari bake mu ntara ya kunduz mu ndwi iheze mu gihe banyuruje abantu bagera ku majana abiri
andres andres kompase umwe uh, mu bategetsi b'ishyirahamwe mpuzamakunguni akorera mu gisata c'agateka kazina muntu yatanze imihoho uwo mutegetsi akavuga ko yabitewe nuko iryo shyirahamwe ryananiwe gukurikirana ingendo y'abakozi baryo umushingantahe kompase yari yarashize ahabona icegeranyo kivuga ku ngeso z'abakozi b'ishyirahamwe rya onu bava mu gihugu c'ubufaransa muri repubulika centrafrique abo basirikare ba onu bashurashuje abana bari hagati y'imyaka umunani na cumi n'itanu anderes compas yavuze ko ico cegeranyo yagishize ahabona mu ntumbero y'uko ubufaransa bwogira amatohoza na rijya basirikare ico caha cagira baturuka mu bufaransa abo bana bashurashujwe mu, mu, mu kiringo c'amezi indwi kuva mu kwezi kwa, kwa, kwa cumi na kabiri k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu gushika mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ata amatohoza byari bwabe gushika Andres Kompas ashize ahabona ico cegeranyo Kompas yatangaje mu kinyamakuru Irene ko yababajwe no kubona inge uh, ko yababajwe no kubona ishirahamwe ONU ryarananiwe no guhana ivyo vyaha rikongera rigafata minenengwe ico cegeranyo ivyo nivyo vyatumye atanga imihoho mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka komiseri zaid rad al hussein atwara igisi- igisata c'agateka kazina muntu muri onu yari yarahagaritse andres compass mu mabanga yari ajejwe amuhoye ko yashize ahabona icege, ico cegeranyo kirimwo amazina y'abana batari bake
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc umugwi urwanya ubutegetsi bw'igihugu cya nigeria the niger delta avengers wiyamirije ibyashyikirijwe na leta by'uko hoba ibiganiro bigenewe guhagarika ibitero ku miringoti itwara ibitoro biriko bihungabanya umwimbo w'ibitoro mu gihugu umugwi the niger delta avengers watangaje ku rubuga twitter uno munsi kuwa gatatu ko utazoganira n'urwego urwo ari rwo rwose rwa leta uwo mugwi kandi waturikije na bombe iriba ry'ibitoro rizwi ku izina rya rmp 20 ry'isosiyete icukura ibitoro chevron mu karere k'uburaruko bw'intara ya wari ico gitero cabaye igihe c'isaha imwe yo mw'ijoro mu masaha yaho umugwi the niger delta avengers witiriye ibitero bitari bike vyabereye mu mpanuko bw'igihugu ca nigeria mu bibanza vy'amasosiyete chevron shell na eni abitegereza ibintu bavuga ko ivyo bitero vyagabanije umwimbo w'ibitoro w'igihugu ibice mirongo ibiri na bitanu ku ijana mu birenga igice c'umuriyoni w'udugunguru eh, tw'ibitoro ku munsi leta ya nigeria izera hanze ku mafaranga avuye mu bitoro ikaba yatangaje muri iyi ndwi ko igiye gushiraho umugwi ujejwe gutangura ibiganiro n'abagwanya ubutegetsi umugwi the niger delta avengers umenyesha ko icyo ushaka gushika ko ari uguhabuza abantu baba mu karere ka delta du niger
muri turukiya hari amuga- hari umugabo yaturikije ikibombe mu modoka gihitana abantu bane n'umukenyezi w'umusirikare yari yibungenze aho hari ku mupaka wa turukiya na siriya kuwa gatatu w'indwi iheze naho abantu bashika kuri mirongo itatu baraguye mu gitero eh, mu- mu gitero mu gisagara ca midiyati mu majepfo y'intara ya mardini
radiyo ijwi rya amerika i washington dc porogaramu y'ibiganiro byacu tubibashikiriza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose yumvikana kuri fm mirongo umunani n'umunani ibice bitatu no ku ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radiyo yacu arobazi gmail akaburungu com na facebook kuri adresi radiyo yacu no kuri we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda aho inama rusange y'inama nshingamateka amashami yose ari hamwe imaze gushikirizwa n'umushikiranganji ajejwe ikigega n'imigambi ya leta integuro y'itegeko rigena amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu asumta kaboyi
amafaranga azakoreshwa mu ngengo y'imari bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi agera kuri miliyari igihumbi magana cyenda mirongo ine n'icyenda n'ibice bine z'amafaranga y'u rwanda minisitiri w'imari n'igenamigambi w'u rwanda yagaragaje ko ingengo y'imari y'uyu mwaka igaragaramo igabanuka rikomeye ry'inkunga z'amahanga ubu ibarirwa ku rugero rwa cumi n'umunani ku ijana by'ingengo yose mu gihe yageraga ku rugero rusaga mirongo itanu ku ijana mu myaka ibiri ishize iyi ngengo y'imari izashingira cyane ku mafaranga akomoka imbere mu gihugu abarirwa ku rugero rwa mirongo itandatu na kabiri ku ijana minisitiri w'imari yabaye nk'uteguza abanyarwanda ko bagomba kwitegura ibihe bikomeye imbere yavuze ko ibiciro biziyongera ku masoko kuva ku rugero rwa kabiri ku ijana kugera kuri gatanu ku ijana mu gihe cy'imyaka ibiri iri imbere minisitiri claver gatete yeretse abagize inteko ishinga amategeko uburyo leta iteganya kuziba iki cyuho ya mbere ni ukongera umubare w'abasora ikindi ni ugukwirakwiza umubare ah, w'abakoresha imashini zitanga inyemezabuguzi ibms mu gihugu hose cyane cyane twongera umubare ah, w'abacuruzi barebwa n'umusoro ah, ku nyongeragaciro icya kabiri ni ukuvugurura itegeko rigena uburyo ah, bwo kwakira imisoro tax procedures law mu rwego rwo gukuraho imbogamizi zitandukanye nko koroshya ibihano ah, n'inyungu ku basora ah, bagaragaje ubushake ah, mu kwishyura ibirarane ah, by'imisoro minisitiri w'imari n'igenamigambi w'u rwanda yavuze ko bimwe mu byo u rwanda rwohereza mu mahanga nk'amabuye y'agaciro igiciro cyabyo cyagabanutse cyane ku isoko mpuzamahanga ibi ngo byatumye u rwanda rugira ubushobozi buke bwo kubona amadovize yo gutumiza ibyo rukeneye mu mahanga mu rwego rwo guhangana n'ubu buke bw'amadovize leta yatangiye imishyikirano y'ikigega mpuzamahanga kugira ngo igihugu gihabwe inguzanyo y'amadovize yo gukoresha ku buryo bwihuse kubera ko ingamba twashyizeho zisaba igihe kugira ngo zi- zitange zitangire gutanga umusaruro twifuza icyuho hagati y'ibyo twohereza n'ibyo dutumiza mu mahanga kiziyongera ku mwaka w'ibihumbi na cumi na gatandatu mbere yo kugabanuka mu mwaka w'ibihumbi na cumi na karindwi na cumi n'umunani iyi ikaba ariyo mpamvu leta yatangiye ibiganiro n'ikigega mpuzamahanga ah, cy'imari imf kugira ngo baduhe inguzanyo ah, y'ingoboka izadufasha mu kongera amadevize kugira ngo ubukungu bwacu bukomeze kuzamuka ari nako tubungabunga agaciro k'ifaranga ryacu mu ngamba leta yafashe zo guhangana n'igabanuka ry'inkunga minisitiri gatete yavuze ko u rwanda rugiye kongera ubushobozi bwo kwakira inama mpuzamahanga kuko zinjiza akayabo ngo ruzanashakisha ahantu hose haturuka imisoro ndetse runashishikarize ishoramari leta kandi irateganya kugabana- kugabanya ibyo igihugu gitumiza mu mahanga ari nako yongera ibyo rwoherezayo minisitiri w'imari n'igenamigambi karaveri gatete yasobanura inteko ishinga amategeko imitwe yombi ku gice kizatwara amafaranga menshi mu ngengo y'imari ya bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi harimo ikigendanye no gushyiraho ingamba zunganira ibikorwa by'iterambere zirimo ibikorwa byo mu rwego rw'uburezi ubuzima umutekano no kunoza imicungire y'umutungo wa leta zagenewe miliyari zirenga magana inani bingana na mirongo ine na kane ku ijana by'ingengo y'imari yose asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urwaruka ruvuye mu bihugu birenga mirongo ibiri vya afurika ruriko rurapfundika ibi vyifuzo bazoshikiriza abakuru b'ibihugu mu nama y'abakuru b'ibihugu vy'umuryango w'ubumwe bwa afurika itegekanijwe kubera i kigali mu kwezi kw'indwi ikintu nyamukuru urwo rwaruka guru- ruhurizako nuko- ni ukorohereza uruja n'uruza rw'ibintu n'abantu muri afurika ikindi ngo ni uko urwaruka rukumirwa mu bijanye no gufata ingingo mu bihugu vyabo ni inkuru ya tabita mukamusoni
bimwe mu byifuzo urugwaruka ruhuriza ko kandi rwashikirije ni uko ahenshi mu bihugu vya afurika urwaruka rudaserukirwa na cyane cyane iyo hageze gufata ingingo osayo jigo ava mu gihugu ca nigeria ari mu batunganije iyi nama atubwira intumbero y'inama n'ivyo basabye ko abakuru b'ibihugu bobashikirako Uh, one of the recommendations young people are asking for is for the African passport, which the heads of state would be receiving at, in Kigali.
kimwe mu byifuzo urubyiruko ruri gusaba ni uruhushya rw'abajya mu mahanga nyafurika ruzigaho n'abakuru b'ibihugu i kigali mu kwa karindwi ku itariki cumi n'esheshatu mu rwego rwo koroshya ingendo muri afurika ikindi cyifuzo ni ukubona igisubizo ku bibazo biri mu bihugu bimwe na bimwe nk'uburundi repubulika ya centre afrique sudani y'amajyepfo n'ibindi icyifuzo cya nyuma ni uko abayobozi b'ibihugu bashyira imbaraga mu burenganzira bw'abari n'abategarugori Uh, commitment by the heads of state to women's rights and girls' rights.
mu nama izohuza abakuru b'ibihugu by'ubumwe bwa afurika mu kwezi kw'indwi harimo kurwanya ugukumirwa kw'abana bariya urwaruka rwavuye mu bihugu bitandukanye vya afurika benshi bahuriza ko urwaruka rukumirwa na cane cane mu bijanye no gufata ingingo diodone nahimana aserukira ishirahamwe riharanira inyungu z'urwaruka mu burundi new generation two tuvuga yuko hakwiye kugira ikintu gikorwa kugira ngo habeho gukomeza amahoro n'umutekano muri afurika cyane cyane mu guha akaryo urwaruka kugira ngo rushobore gushikiriza ivyiyumviro vyarwo mu mu nama zikuru zikuru zifata ingingo muri kino gihe umuntu wese aza gukenera urwaruka arababwira ngo nimafashe mu buryo mu- canke ubu- abantu mu buri- mu butegetsi canke abagwanya ubutegetsi haba kubabaza vy'ukuri umugambi utomoye w'ivyo agiye kuzobashikanako uko iminsi igenda iragenda haba gukurikira abantu kumbe kubwo habaye ikibazo kanaka canke ibigumbagumba vyaje biba kubera ibibazo biriko biraba mu ugasanga ejo ba bantu bamaze gushikira ivyo bariko barifuza umwe ubwo nyene umuntu aciye abahinduka carmele bampire yari yaserukiye urwaruka rw'abanyekongo C'est d'abord les problèmes sécuritaires, les problèmes euh, euh, qui ont trait à l'économie, mais également à la ibibazo urwaruka rw'abanyekongo rufise ni ibibazo bijanye n'umutekano hamwe n'ivy'amahoro ndetse no kwishira no kwizana ko urwaruka rwoba rwarahawe ikibanza sindavyibaza ariko igikenewe novuga kandi twashikirije no muri iyi nama ni uko urwaruka rukwiye guharanira uruhara rwabo mu gihugu urwaruka ntirukwiye kwama rugwa mu mporero nk'akarorero iwacu muri kongo turakunze kuvuga ko muri politike ata kibanza c'urwaruka gihari ariko ariko aha sinokwagiriza urwaruka rw'iwacu kuko ibintu biragabuye mugabo urwaruka ntigoca rutega amaboko ngo byose bizokwikora la jeunesse du pays, parce que euh, bien sûr les responsabilités sont partagées. Mais ce que je veux dire, c'est que la jeunesse ne doit pas tout attendre sur un plateau.
mu rwanda ibintu bisa n'ibitandukanye n'ahandi kuko urwaruka rurashigwa mu bibanza bifata ingingo ariko naho haracyari ikibazo cyo kubura akazi esipa serukiza yaserukiye urwaruka rwo mu rwanda mu rwanda biragenda bigabanuka mu by'ukuri eh, turabona ko hari imbaraga leta bishyizemo kugira ngo bigende bigabanuka cyane cyane kuri politiki zitandukanye bagiye bashyiraho zo, ku- zo, zo kwihangira umurimo ibyo rero bigenda bifasha ah, aba- aba- aba- abasore n- n'inkumi kugira ngo babashe kwikereya akazi ariko kandi turabona ko hari ah, hakiri imbogamizi mu by'ukuri hari ibibazo bijyanye na- na- n'akazi akazi ka- gasa n'akataboneka ibyo rero nibyo twagerageje gusa nk'aho bacagaburamo tubivugana tureba impamvu n'ibyakorwa ku rwego rwa leta n'ibyo twagerageza ku maleta atandukanye kugira ngo tugerageze ku- kubihuza ibyo twagiye tubivuga tureba uburyo n'ingamba twafata kugira ngo ibyo bintu bibashe gukemuka ikindi cyatanzwe nk'igisabwa ni uko abakuru b'ibihugu boraba uko injyane n'intambara zama mu bihugu bya afurika zohera abakuru b'ibihugu bo mu bumwe bwa afurika bakavavanura n'ingeso yo kuguma ku butegetsi no kwigarurira igihugu bakakigira nk'itongo ryabo i kigali tabita mukamusoni ijwi rya amerika
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibikoresho by'inkino ibibuga n'ibindi byankenerwa mu nkino bigiye guhabwa impunzi ziri mu rwanda kugira nazo zikine kuko ni uburenganzira bwazo ibyo byavugiwe mu rugendo jacques roge yahoze ayoboye ishyirahamwe mpuzamakungu ry'inkino za olympic seyo yagize mu nkambi ya mahama irimwo abarundi barenga ibihumbi mirongo itanu yamenyesheje ko inkino zizohabwa amafaranga menshi kugira zitere imbere ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu desire hatungimana
imfashanyo y'ibihumbi majana atatu na mirongo icenda na bibiri by'amadolari ya amerika niko gakemanyi jacques roge yahoze arongoye ishirahamwe mpuzamakungu ry'inkino komite international olympique yagemuriye impunzi ziri mu rwanda kugira zishobore kuronka ibikoresho vyo gukina uwo mugabo yamuka mu gihugu c'ububirigi akaba yamenyesheje ko ashimishwa no kubona ukuntu abana bitanga mu nkino mu ikambi ya mahama Le but de notre visite dans les camps pour réfugiés est d'augmenter la qualité de la pratique sportive, aussi bien intumbero ya quantitativement runo que rugendo rwacu muri ino nkambi y'impunzi ni ukugira abakina inkino biyongere mu bwinshi no mu buhinga tuzoshyira amafaranga menshi muri uwo mugambi wo guteza imbere inkino mu makambi y'impunzi yose yo mu rwanda atanimwe ivuyemo twanezerejwe cyane n'ukuntu abana bitanga mu nkino kugira zitere imbere kuko n'impunzi irazikeneye ku isi yose hari inkambi z'impunzi amajana ane ariko twahisemwo u rwanda kuko ari igihugu gitunganijwe neza cyane tukaba dufite icyizere ko amafaranga agenewe uwo mugambi azokoreshwa icyo Et yagenewe nous avons entièrement confiance que l'investissement que nous allons faire sera très bien utilisé.
umwe mu bahagarariye impunzi mu rukino rw'amaboko basketball amenyesha ko iyo mfashanyo izobafasha gutera intambwe baje imbere ni ukuri eh, turarwishimiye rwose kuko biraboneka ko umenga ni urugendo eh, rwateguwe rwose kandi twari twarasabye ko bufasha kutumenyekanisha none turabona ko bihaye bitangura kubona eh, amashyirahamwe mpuzamakungu aza kudufata mu mugongo yifatikanije na midimar ni ibintu twavuga ko turyoherewe rwose eh, n'ejo eh, nibumva eh, hariyo eh, izindi nkino twateguye ni ukuri nibabona tugerageje kudodora bazotwitabe ku bwinshi mukantabana serafina umushikiranganji ajejwe impunzi mu rwanda amenyesha ko gukina ari ngombwa ku mpunzi aricyo gituma iyo mfashanyo izotuma abana bidagadura abana urubyiruko buri muntu wese afite uburenganzira mu burenganzira afite harimo n'ubwo kwidagadura hari ubwo gukina ibyo rero impunzi muzi ko uno mwaka eh, biranasobanuka neza ko impunzi ni umuntu nkawe nanjye ubwo burenganzira dufite rero bwo kwidagadura n'impunzi zirabufite zifite uburenganzira bwo gukina zifite rero uburenganzira bwo gu- kuba bwabona aho zi- zabona aho zikinira zikabona eh, ibyo zikinisha murabibona kuko mu minsi ya mbere y'impunzi zikiza ibyo byose ntabwo biba bihari tuba tubabajwe no kuvuga ngo bararyama he bararya iki baravurwa gute iyo bamaze kwicara hamwe rero biba ari ngombwa yuko n'icyo ngicyo tugitekerezaho tukamenya yuko bakeneye aho bakinira bakeneye n'ibikoresho byangombwa kugira ngo bashobore gukina urongoye haseri mu rwanda azamu saber nawe nyine yashimye iyo mfashanyo akaba yamenyesheje ko bagiye gushyira ingufu nyinshi mu nkino ku buryo mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri mu nkino mpuzamakungu jeze olympique zizobera i tokiyo hazobe harimwo n'imiburiburi impunzi zine mu ziri mu rwanda ziziruka ku ibendera ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'inkino desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Stephen Keshi yakiniye umugwi nserukiragihugu wa Nigeria akanawumenyereza yitavye Imana Thomas Kamirindi aratubwira ibintu bikomeye yaranguye
urupfu rwa stephen keshi rwatangajwe na murumuna we emmanuel ado n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya nigeria nff nigeria football federation stephen keshi yari afite imyaka mirongo itanu n'ine y'amavuko yaba yazize umutima asize yanditse amateka kuva atangira umwuga wo gukina umupira w'amaguru mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatanu stephen keshi yakinnye mu makipe yo mu gihugu cye muri cote d'ivoire mu bubirigi mu bufaransa muri leta zunze ubumwe za amerika no muri malaysia yakinaga mu b'inyuma ba myugariro aho yanyuze hose bemeza ko yari umukinnyi w'igitangaza kandi wari ufite imbaraga kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na rimwe kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane stephen keshi yakiniye ikipe y'igihugu cye super eagles ndetse yaje no kuyibera kapiteni batwaye igikombe cya afurika cy'ibihugu kan mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane muri uwo mwaka kandi bagiye bwa mbere na mbere mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi yabereye muri leta zunze ubumwe za amerika bagarukiye muri kimwe cya munani batsinzwe n'ubutaliyani ibitego bibiri kuri kimwe nyuma y'iminota mirongo itatu y'inyongera iminota mirongo cyenda y'umukino yari yarangiye ari kimwe kuri kimwe stephen keshi yahagaritse gukina burundu mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na karindwi ajya kwiga umwuga w'umutoza yatoje ikipe y'igihugu cya togo ayihesha amanota yo kujya mu gikombe cy'isi mu bihumbi bibiri na gatandatu yatoje na mari ayigeza mu gikombe cya afurika cy'ibihugu mu bihumbi bibiri na cumi nyuma yabaye umutoza w'igihugu cye aho bamuhaye akazina k'akabyiniriro ka big boss bishatse nko kuvuga umutware w'igikurankota batwaye igikombe cya afurika cy'ibihugu mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu muri afurika y'epfo bityo stephen keshi ababaye uwa kabiri mu mateka ya afurika nyuma y'umunyamisiri mahmud al goari watwaye kan ari umukinnyi ari n'umutoza ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri afurika caf ryabimuhereye igikombe cy'umutoza wa mbere muri afurika muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu mu mwaka wakurikiyeho nigeria yagiye mu gikombe cy'isi muri brezil yavuyemo itsinzwe bibiri ku busa n'ubufaransa muri kimwe cy'umunani stephen keshi ababaye umutoza wa mbere na mbere w'umunyafurika wari urenze amajonjora y'imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi kuri perezida wa nff ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya nigeria amaju pinik stephen keshi yari igihangange pe urupfu rwe si igihombo mu mupira w'amaguru gusa ahubwo ni igihombo gikomeye ku gihugu cyose naho isa hayatu perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri afurika caf yatangaje ko yakubiswe n'inkuba yumvise urupfu rwa stephen keshi hagati aho uretse aya mateka y'igihangange stephen keshi imikino ya nyuma y'igikombe cya cumi na gatanu cy'uburayi mu mupira w'amaguru euro ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu izatangira ejo bundi kuwa gatanu i Paris mu bufaransa ikipe y'ubufaransa izakina na rumaniya mu mukino wa mbere wo gufungura umukino wa nyuma wo gutanga igikombe uzaba ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa karindwi amakipe yose ari mu irushanwa bwa mbere na mbere n'ay'ibihugu makumyabiri na bine kugeza ubu byari cumi na bitandatu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc dusubire tubibutsa ko iyi porogaramu y'ibiganiro byacu tubibashikiriza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobazi gmail akaburungu komu na facebook kuri aderesi radiyo yacu no kuri we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya swede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaza amahoro ikiganiro ejo mu mashuri ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kanya turasozera ibiganiro twari tubafite kuri iyi sahara yamara reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije Hillary Clinton yaratsindiye kuzogenwa n'umugambwe wiwe ejo ku munsi wa kabiri azoba abaye umupfasoni wa mbere aserukiye umugambwe ukomeye muri leta zunze ubumwe za amerika mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'icumi na rimwe muri uyu mwaka muri turukiya hari umugabo yaturukije ikibombe mu modoka gihitana abantu bane n'umukenyezi w'umusirikare yari yiwungenze aho hari ku mupaka wa turukiya na siriya abategetsi b'igihugu cya afganisitani bariko barabeshuza amakuru y'igipolisi avuga ko abagwanyi banyuruje abantu bagera kuri mirongo itanu muri bisi mu ntara ya kunduzi mu buraruko bw'igihugu mu gitondo cy'uno munsi ku wa gatatu
Andres Kompas umwe mu bategetsi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU akorera mu gisata c'agateka kazina muntu yatanze imihoho uwo mutegetsi akavuga ko yabitewe n'uko iryo shyirahamwe ryananiwe gukurikirana ingendo y'abakozi baryo umugwi urwanya ubutegetsi mu gihugu cya nigeria the niger delta avengers wiyamirije ibyashyikirijwe na leta by'uko hoba ibiganiro bigenewe guhagarika ibitero ku miringoti itwara ibitoro ibyo ngo birahungabanya umwimbo w'ibitoro mu gihugu umugwi the niger delta avengers watangaje ku rugamba twitter ku rubuga uno munsi ku wa gatatu ko utazoganira n'urwego urwo ari rwo rwose rwa leta uwo murwi kandi waturikije na bombe iriba ry'ibitoro rizwi ku izina rya rmp20 ry'isosiyete icukura ibitoro chevron mu karere k'uburarwa bw'intara ya wari icyo gitero cyabaye igihe cy'isaha imwe yo mu ijoro mu masaha yabo umugwi the niger delta avengers witiriye ibitero bitari bike byabereye mu bumanuko bw'igihugu cya nigeria mu bibanza by'amasosiyete chevron shell na eni ibiganiro ni amakuru twari tubafitiye muri uyu mwanya bigarukiye ngaha kuri mikoro mwari kumwe nanje fidele niyo ngabo na rosine munezero washyize hamwe ibiganiro twabashikirije n'amakuru ni innocent kimenyi tubifurije mwese kugira umugoroba mwiza tubatumira no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi rya amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.